Sagaleen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaa taate galgala sa'aatii lamaa akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 22,25,31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsan kunoo yaa jalqaba. Galchumaaf waliin sannagaa caamsaan lama bara 2019 raadiyoon vii'oo'ee afaan Oromootiin Naayil sa'aatii fi meetira baandii 22,25,31 irraa caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jennaan sora halaqeeti.
karoora dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan naannoo amaaraa keessatti kaleessaa hiriirri mormii guddaan geggeeffamaa ture.
Itoophiyaa naannoo Benishaangul Gumuuzitti akka bulchiinsi isaanii jedhetti hidhattooti naannoo Amaaraatti dhufan nama hedduu fixan. Waldaan ilmaan kuush dhiyoo tana hundeeffame hortee kuush aadaa seenaa fi waan waliin qabanii waliin jabeessuuf hundeeffame jedhan. Borii guyyaan kaapireesii addunyaatti guyyaa gaazexeessotaati. Hojii isaaniitiif rakkoo hojii isaanii hojjechuu dhoortirratti waan dubbataniif miidiyaan Itoophiyaa keessi jiru maal keessa jira. Senatiin Ameerikaa abbaa alangaa addaa isaanii kaleessa qorachaa oole hardhammoo dhufuuditi waan har'isanitti himnu keessaa tokko nama otoo duunitti.
Abbaan alangaa muummichi kan yuunaayitid isteets jeneraal wiiliyaam baar eegaa. cuunfaa gabaasaa qorataa addaa rooberti muular ifatti facaasee booda yeroo duraatiif kaleessa mana maree yuunaayitid isteetsi duratti dhihaachuudhaan akkaataa isaan galmee sanatti dhiyeessan irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii turan dimookiraatonni qeeqa jajjabaa irratti dhiyeessanii turan gabaasaa maayikil boowwan soraatu dhiyeessa.
Roobert Muuller Daarektarii FBI ka duri namoonni Raashiyaaf bulchiinsi Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa taapar 2016 irratti waliin qabaatan qorachaa bahe waan argeetiin dhagaye fuulli dhibba afuriitiif wayii irratti barreesse aduummatatti gadi hin baasinu abbaa langaa addaa Ameerikaa Wiiliyaam Baaritti erge. Baar waan itti kennan suni walitti qabee yaadi isaa fuula afurii irratti barreesse addunyaa gadi baase. sun irratti miseensoti paartii demokiraati dubbi guguddoo waan fuula afurii irratti barreessan sun keessa hafe hedduu jira jedhaniitiin akka namni kun manmaree ameerikaa dur dhufeetiin kakateetiin waan gaafatan dhugumaan biyyattim gaafatan akkuma kanaan horee naqanam kan manmaree ameerikaatti yaamanii gaafachaa oolan ardhallettuum jiran senatar maazii hiroonoo warra tana gaafachaa ool keessa tokko.
You used every advantage of your office to create the impression that the president was cleared of misconduct.
itti gaafatama ministeera haqaa ameerikaatii fi itti gaafatama abbaa langaa addaa qabdu cufaanuyyuu akka doonaald tiraamp waan kan ofirra dhowwu qarqara baate jedhe pirezidaanti tiraampiyyuu falfalnam jala deebii diidikantina jala galuu diid malee wannaan inni filannoo ameerikaa irratti dhoosaan raashiyaa waliin qabaadhiin jirtuu jedheetiin tiitiifate mormachaa bahe namni dubbitan qorachaa bahe rooberti muuleriyyuu xalayaa torbaan kan keessa barreesseeni gabaasa fuula afurii irratti barreessuun sunuyyuu waan achi keessaa hafe. kadiideessanii namatti nimini jira tanaaf qalbiin namaa dhoraawuu jirtii jedhetti addunyaatti kiriis koonsilleen warra abbaa alangaa addaa ameerikaa kan wagaafachuu jiru keessaa nam tokko. adoo muuler dubbii tanaayyuu qorateen fixinu adoo guyyaan 25 ali jiru adoo ummatilleen waan muuler barreessin arginiyyuu atin diidha gad baate pirezidaanti tiraamp humna yakkinee jettee mormiteef tanumaafuyyuu muulerilleen waan an fuula afurii irra barreess keessa dubbi gurguddoo haftee jira inni inni jedheefilleen dubbi qajeeltuse paartiin riippablikaan ammoo agi guddaan pirezidaanti tiraamp qarqaaran maayikilii immoo war siyaasa tiraampiin mormu dubbii dharaatiin tiraamp faana jir malee tiraamp waan dhoffate waan seera ala karaa ishaa waliin filannoo ameerikaa irratti hojjetin qabuu jedhu abbaa alangaa adda kanan mallee qorachuu jedhan ardhallee irruuma oolan.
gama biraatiin immoo arra dura ta'an koree mana maree murtii seeraa kan mana maree yuunaayitid isteets jaarold naadler yerootti gaafatamaan abbaa alangaa muummichi wiiliyaam baar xumuramuuf jira jechuudhaan dubbatanii jiru kana jechuun isaanii eega mister baar waa'ee gabaasaa mister muuler irratti gaaffilee dhiyaataniif deebii irraa eegamu kennuu hanqatanii booda akka ta'etu dubbatama mister baar arra koree mana. maree murtii seeraa kan mana maree yuunaayitid isteetsi duratti utuun dhiyaatiin hafan kana gochuun isaanii immoo eegaa ministiriin murtii haqaa akka abbootiin seeraa mootummaa qorannaa godhamu sana keessatti hirmaatanii gaaffii dhiyeessan ka jedhame fudhatama dhorkate booda jedhamee jira. ka dhageessaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. arra bulchiisa naannoo amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri geggeessamee jira.
ተካሂዷል።
መንግስት ችግር ሲፈጠር ዶቶ ላይ ይድረስ። በኢትዮጵያ ውስጥ የችግሮች ሁሉ መንስኤ ያለው አማራ
paartiin dimookiraasummaa maaraa yookaan adeeppaan maqaasaa jijjiiruurraa kan hafe naannoo keessattis ta'e dhaaba isaa keessatti jijjiirama fideen qabu dooktar Ambaachoon taayitaarraa bu'anii haleellaan sabummaa irratti hundaa'ee bakkawwan adda addaatti lammiilee amaaraa irratti geggeeffamu dhaabatu callisuun mootummaa naannoos ta'e kan mootummaa federaalaa haa ga'u dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa akka turan asteer misgaanaa'u baahirdaar irraa. gabaastee jirti paartiin dimookiraasummaa amaaraa immoo kaleessa marsariitii isaa irratti ibsa baaseen naannolee adda addaatti kanneen hiriira geggeessuudhaan mormii deemsisuudhaan akka mootummaan dadhabu gochuudhaaf hojjetan humnootatu jira kanaaf waliin irratti qabsoonu jedhee turee jedhamee jira. Waraansi Tiriipooliif naannawa isheetti mootummaa Liibiyaa biyyoota gama lixaatiin deeggaramuuf garee jeneraala Liibiyaa fincile gidduutti geggeessamu uummata kuma kurna hedduu manaaf qeessaarraa buqqisee yeroo ammaa magaalattii guutanii rakkataa jiru. Hojjetoonni gargaarsaa akka jedhanitti waldura dhaabbannaan waraanaa sun hin dhaabatu taanaan uummata sana gargaaruudhaaf dandeettiin hin jiru. Loltoonni immoo wal waraansichi waan dafee xumuramu hin fakkaatu jechuudhaan dubbatanii jiru. gara baatii tokkootiif gandeen handaara tiriippoolii keessatti waraansichi kan itti fufe ta'uu kan dubbatan loltoonni kun gama lameen keessaa agammaatti kan irraantummaa argate hin jiru jedhanii jiru eega wal waraansichi baatii dabre keessa jalqabeas namoonni kuma afurtamii lama tahan qeesaaniirraa buqqaanii kan jiran ta'uu kan gabaase yuuniseef yoo wal waraansichi itti fufe jireenyi ijoollee walakkaa miliyoona ta'anii kan rakkoo guddaarra bu'u ta'uu dubbatee jira. oduu namaaf qabdu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetira baandii 22 fi 25 fi 31 irratti. Akka itti gaafatamaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Biniishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayitaa jedhetti hidhattootii naannoo Amaara uummata Gumuz godina Haawwii aanaa Jaawwii jiraatan nama hedduu lakkoofsaan hin beekamin fixanii jedhaniitiin vii'ootti tan irratti bulchiinsi mootummaa amaaraalleen wal dubbannee jedhe itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannoo binishaangul kunin akka warra nama fixan seeraan gaafatan gaafate naakoor malkaatti oduu taanan nu erge.
rakkoo uummata gumuus naannoo amaaraa godina hawwii aanaa jaawwiitti mudate jedhan hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo binishaangul gumuus obbo abarraa baay'ataa akkasitti raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru.
akkuma duraanii gabaasamaa ture rakkoon naannoo keenya aanaa shaangul jedhamutti ka'uusaan beekama rakkoo sana dhaabsisuudhaaf pireezidaantii naannoo binishaangul gumuus. Qondaala olaanoon warra biraa wajjin bakka sana dhaqanii rakkoo achi jiru sana tasgabbeessuu danda'aniiru. Achirrattis federaal poolisii makkalaasaanis akkasumaan humni gaa achirratti qubatamee rakkoon achi ture dhibbaa dhibbatti akka inni dhaabbatu taa'amee jira. Garuu immoo gara naannoo Amaaraa godina Hawwii jedhamutti namoonni uummataan Gumuz ta'anii jimilaan namoota naannoo Amaaraadhaa dhufan ajjechamaniiru.
Nama meeqa ta'u lakkoofsi isaanii hin beekamaa obbo Abarraa?
Lakkoofsi isaanii hin beekamu ammas jedhamee himamus waan danda'amu miti baay'eedha.
Kun yoomi kan ta'e?
Guyyaa isaa boodaan adda baasee sitti himuu danda'a. Garuu ergi walitti bu'iinsi daangurii fi maambukii irra dhaabbatee boodaadha kan inni raawwatame achi hawwii irraa fandaqaa bakka hin Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraa wajjin marii godhan yoo qabaatan ilaalchisee gaaffiin gaafadheef akkas jedhan.
Egaa amma ammatti bilbilaan wal quunnamuun ala foormaalii waltajjiin qophaa'ee mari'atamne garuu immoo bilbilaan wal argaa jirra. Rakkoo achi mudatees isaanis karaa miidiyaa isaanii ittiin rakkoos mudatuunsaa ibsanii jiru jechaadha.
Namootni to'annoo seeraa jala oolan jiru kanaa wajjin wal qabate.
Amma yoonaan gabaasa akkasii kanaan qabnu. Garuummoo to'atamu ni yaala.
Haalli yeroo ammaa godinni hawwii aanaan jaawwii fi bakka kanaan dura rakkoon itti uumamee namootni saddeet ta'an akka du'an mootummaa naannoo Binishaangul Gumuziin itti gabaafame godina Matakkal aanaa Daanguriif naannawaa isaatti haala jirus haala kanaan kan isaan dubbatan.
Amma ba'iinsi garaa lamaanuu humni gaa federaalaa fi humni ittisaa biyyaa ramadamanii jiru. Tasgabbiinsa amma dhibbaa dhibbaan nageenyaa jira. aanaa daangurii isa ta'u magaalaa maamul jedhamtus hawwiirras achis ce'ee gara naannoo amaaraas amma nageenyi gaariirra jira jechuudha.
Obbo Abarraa Baay'ataa xumurarrattis akkas jedhan Nuni akka naannoo Beenishaangul Gumuzitti rakkoolee aanaa daangur irratti quunname san ittisuuf utuma hojjechaa jirru rigiiffattoota galbeessine boodaas ajjechaan akkas jimilaan jechamuu danda'u godhamuusaa baay'ee nu gaddisee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraas mootummaan federaalawaas ajjechaa waan akkas godhan kan dheeratti akka isaan dhiyeessu tumsinee hojjenna jechaadha akka naannoo keenyatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
deebii gara naannoo amaaraa ammaaf argachuu hin dandeenye jette asteer misgaanaa gabaastuun naannoo amaaraa jirtu raadiyoo vii'oo sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan. guyyaan walabummaa pireesii addunyaa bor ulfeessan guyyaa gaazexeessotaa fi hojii isaanii itti ulfeessan rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif taatullee akka mirga namaatti akka dhaabbilee mirga namaatiif falman jedhanitti gaazexeessoti ammallee hojii isaanii hojjechuuf rakkumni guddaa keessa jiran oduu jooyiseeme ooni jerusaalemin nu ergiteet jira jalanne.
mootummoonni abbaarree miidiyaa irratti qabaa gaafa jabeessan gaazexeessonni addunyaarra jiran qiyyaafata jala seenan jechuudha. qorannaa haaraan garee gabaastota daangaan hin uggurre yookaan riippoortars wizaawut boorders jedhamuun ba'e akka jedhutti sodaan marsaa marsaan uumamu kun walabummaan pireesii gada deemaa akka bulu gochaa jira namoonni hangi tokko gocha akkasii bu'uura deemokiraasii irratti haleellaa qiyyaafatee jedhu roobert maayhoone itti aanaa daayirektera koree mirga gaazexeessotaaf falmuuti. gaazexeessootatu dhugumatti mootummaan waan itti gaafatamaa ta'e ifa baasuudhaan hojii ifa ta'e hojjechuun toora duraarra jiran mirgi uummataa attam ta'e maallaqni dilaalaan uummanni kenne maalirra oole jechuudhaan hordofu ituu gaazexeessoonni jiran ta'e mootummoonni imaammata mirga ugguru akkasumas malaammaltummaan akka babal'atu godhu hojiirra oolchuu jedhan. marsariitii adda addaa irratti haleellaan gaggeeffamu namoota hidhuu fi butuun malattiin miseensonni pireesii doorsifaman akkasumas yeroo tokko tokkottiin ajjeessaman jedhu chaayinaaf kooriyaan kaabaa pireesii ukkaamsuun toora warra jalqabaarra akka jiran gabaasi ba'e hubachiiseera yuunaayitid isteets waa'ee walabummaa pireesii tiksuu irratti sadarkaan ishee qabxii sadii gadi bu'ee jedha gabaasi ba'e kun kunis haalatti gabaasaaleen aangawoota sadarkaa olaanaa biyyattii qeeqan akka oduu sobaatti salphifamuu isaatiin ture gaazexeessonni ammayyuu akka jechaa jiranitti heerri yuunaayitid isteets hojii isaanii akka itti fufaniif humna kennaaf.
That's the difference between us and a lot of the other countries, which is the rule of law.
biyyoota kanneen biroo fi nu gidduu addaddummaan jiru kana kunis seerattiin bulmaataatu jira harka caalaan kabajamaa waan jiruuf addaddummaa guddaa nuuf addunyaa biroo gidduutti uumee jedhu daayireektarri vii'oo'ee amandaa barnat fakkeenyaaf jedhan raadiyoon sagalee ameerikaa mootummaa yuunaayitid isteetsi biraa deeggarsa maallaqaa argatus seera addaan nu baasuu qabna kanaaf dhuguma sagalee walabaatii jedhaniiru. filiippiinsi keessatti pirezidaantiin biyyattii miidiyaa irratti faallaa waan hojjetaniif diinummaan wal ilaaluu jira biyyattiin kun walabummaa pireesiin eeshiyaa keessaa jajamaa turte gareen miidiyaa waashdoog akka jedhutti haleellaa cimaa miidiyaa raappilar jedhamu irratti qiyyaafate hojii gaggeessituu fi gulaaltuun raappilar daakaam mariyaa reessaa akka jettutti.
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against.
Baatii darban kudha afur keessatti mootummaan Filiippiinsi yeroo kudha tokko nu himate baatii lama keessatti yeroo saddeet wabiif waamamne torban shan keessatti yeroo lama qabamne yeroo tokkoon immoo hidhamee jette kun akkuma lolaan bishaanii biyyoo nyaatu walabummaa pireesii nuti qabnu nyaataa jiraa jetteetti. baatee bila keessa manni murtii sadarkaa olaanaa kan maayinamaar gaazexeessota rooytarsiif hojjetaa turan lamarratti hidhaa waggaa torba torbaa mureera gaazexeessoonni kun bara 2017 ajjeechaa musliimota rihongiyaa irratti gaggeeffame waan qorataniif hidhaman jedhu gulaalaa gameessi rooytars steefan adler. dhimmi kun beekaa kan qindeeffame ta'uusaa karaa hundaan ifa galaadha poolisoota akka ragaatti dhiyaatan keessaa tokko akka jedhetti hidhamuu gaazexeessota lameenii kan ilaaleen qabsiisa yookaan barreeffama qaban ture amma garuu gubeeraa jedhe poolisiin inni kaan immoo dhufe harka isaa mirgaa irratti waan barreeffame qaba kanaaf waan dubbatu itti mamee yaada qabaa jechuudha. poolisii sadaffaan ol seenee akka jedhetti oduu gabaasota kana kan ilaaleen waan gochuu qaban itti mamuusaa dubbate kanaaf waa'ee musliimota ajjeefamanii gabaasaa waan turaniif hidhamuun isaanii kan wal nama gaafachiisu mitii jedhaniiru noorweey biyyooti miidiyaaf mijataa ta'an jedhamuudhaan sadarkaa olaanaarra jirti walumaagala biyyootii miidiyaadhaaf gaarii ta'an lakkoofsaan gad xiqqaataa akka jiran gabaasi haraabee hubachiiseera.
firatni vii'oo sagantaa afaan oromoo caqasuuf jirtan yommuu gara oromiyaa dabarra bor guyyaan akkuma ammallee jenna ka gaazexeessituu ta'eeti ka miidiyaati miidiyaan oromiyaa keessa jiru garam jira guddinaafillee taanaan hojiifillee taanaan akkamitti jiran karoorri isaanii maan tan irratti muktaar jamaal gargaraa oduu walitti qaqqabatee namallee itti dubbisee jira.
dhaabbileen sabaa himaa afaan oromootiin tamsaasan hojiin isaan hojjetan hanga saba kanaa dhaqqabuu danda'uu fi odeeffannoo gahaa fi walaba ta'e ummataaf dhiheessuu irratti shoorri isaanii maaliidhaan mil'achuu kajeelle obbo Toleraa Fiqiruu Gamtaa hojii gaggeessaa oromiyaa miidiyaa neetwoork damee finfinneeti.
gaafa finfinnee seenu mootummaa guutuutti miidiyaa aktiviizimii yookaan miidiyaa reejistaansiirra gara miidiyaa miidiyaa ce'uudhaaf dhibbaa dhibba karoorfatee karoora kana keessatti seeraa seera biyyi kun. wanni barbaadu jira kadhannoo dhimma kanatti ce'uudhaaf kanaaf immoo qorannoo adda addaa geggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaagaraa laaleeti deeme ooyilleen galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraaf seeraan haguugu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra ce'uu hin dandeenye ooyilleen dantaa oromoo irratti xiyyeeffata dantaa oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa giddu galeessa godhatee hojjeta.
Dantaadhuma oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti qoqqooduudha. Yookaan ammoo gama tokko leellisuudha. Sadarkaa biyyaalessummaatti ilaalcha biyyaalessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoortiidha muktaar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhadhu, deemnee fudhadhu, aljeeziraa fudhadhu, BBC fudhadhu. Dhugaa dubbachuuf gara poolitikaal allaayineensi mataa isaanii nima qabu. Libiraal miidiyaa warra jennu kana jechuudha. Warra ministeera miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaattis naashinaal intarestiittis akka miidiyaa poolisiitti akka miidiyaa editoriyaal daayirekshinii lafa kaasanii deeman numa qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatitti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun heddumminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu kanneen miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti. gaazexeessummaa caala hojii rogeeyyummaa yookaan hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan oromiyaa biroodkaasting neetwoork obbo zinaabuu asraat.
Rakkoo mataa dubbachuun jalqabbiin jiru gaariidha garuu asitti dandeessiif kaasuu barbaadu ofirraa ba'anii al tokko tokko salphi salphiif namni waan baratame keessaa bahuu dadhabuun. Kaleessa waanni ture sun of waan tokko qabatee deemu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarraa dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan pireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiramni amma jiru kanaa wajjin wal finfinnee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa kanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televezyiinaatiin kan jalqabaa kan ta'e dhuunfaatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e. Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama diinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektara ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa, rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti. Rakkoon inni ijoon diinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofa otoo hin taane miidiyaaleen Oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii industirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon diinagdeedha. Keessattuu hubannoodha. Uummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree waan qabu miidiyaa irratti beeksifatee qabeenyallee yoo dhabe ittiin of beeksisuu ittiin eenyummaasaa beeksisuu ittiin afaansaa aadaasaa aartiisaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaan Niiwus Neetwork ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hoogganaan dhaabbatichaa Damee Oromiyaa. Obbo Iyaasoo Kabbaboo Obbo Iyaasoon akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argame gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatuu irratti ONNs mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yogguu dhaabbatu Rezistansi miidiyaa akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara. Siviil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessa hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma reezistansi miidiyaa ta'urraa darbee gara siivilii tajaajiluutti akka inni bal'atu qabiyyee isaatiinis tamsaasaasaatiinis waan hundumaaniyyuu hawaasa giddugaleessa godhatee akka deemu kan nuti feenee fi kan irratti hojjetamaa jiru.
Walabummaa fi madaalummaa miidiyaa akkasumatti ammoo danqaa rogeessummaa yookaan aktiviizummaa fi gaazexeessummaa gidduu jiru fi kanneen biroo walqabatee ogeessallee irratti affeerreerra kutaa lammaffaa sagantaa kana boris ni dhiyeessina gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra.
raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan qophiisannaa hagee jalqabna daqiiqaa 21 yaa'uu jirra sirbumaa saaliyaa kanatti dabarre waan hafe dachana. samiyaan galateeffannaa raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan. waldaan ilmaan kuush kaadhiyoo tana yayyabame akka warri dhaabe jedhetti walitti dhufeenna ilmaan kuushi jabeessa kan qofaa miti waldhabaa sabaaf sablammootaallee hambisuuf hojjeta waldaan kun korisaa haqara torbaan dabree sumaalee jijjigaatti taa'e. akka ilmaan kuush ammoo hortee jabeeffatanii aadaa afaaniif seenaa fi duudhaa isaaniillee qabaatanii tokkummaa fi waan waliin qaban cufaayyuu jabeeffatan mirkaneessinaa jedhu tsahaayee daamtotti hundeessaa waldaa kana sheek kamaal oliyyee aliyyee dubbise kuna.
waldaan ilmaan kuush yaa'ii waliigalaa naannoo somaalee magaalaa jijjigaatti dilbata darbe gaggeesseera yaa'ii kana irratti horteen kuush itoophiyaa keessatti argaman naannolee garaagaraati bakka bu'oon isaanii irratti hirmaataniiru jedhan sheekamaal oliyyii aliyyi hundeessaan waldaa ilmaan kuush waldaa kana hundeessuudhaaf ilmaan kuush qorannoo waggoota sagalii oliif akka gaggeessaa turan dubbachuudhaan sheekamaal kaayyoo guddaa waldaa kanaas tokkummaa ilmaan kuush cimsuudha jedhan.
kuush waggaa kuma sadiin dura seenaa mataa isaa qabaa aadaa mataa isaa qabaa bittaa sirna diina nama bituutiin maalummaan kuushii kuni bade kuushii kana ammoo seenaa isaallee aadaa isaallee dinagdee isaallee deebifnee ijaaruuf kaayyoon mataa keenya keessa sanyii uumamaan faca'ee nu keessa jiru waan ta'eef afaan hundi isaa Fakkeenyaaf Sumaaleen Oromiyaa keessatti atantamaan akka afaan Sumaalee akka baratamu murteeffannee jirra. Akka dhuunfaan bannee bakka maratti jennu biyya keessatti akkasumatti Sidaama keessatti akkasumatti Affaar keessatti afaan hundi isaa akka baratamu mana barumsaatiin sadarkaa mana barumsaatitti akka baratamu manneen barumsaa ijaaruuf.
Ilmaan kush sababa jiruuf jireenyaan naannoo garaagaraa keessa jiraatanis eenyummaa seenaa aadaaf duudhaan isaan walitti waan jiruuf tokkummaa isaan caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatame. Ilmaan kush qarqara naannoleetti argaman kan waldaan geessanis sababoota xixiqqoodhaan gareen biraa hojii manaa uumee fi walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti ni uumama. Kun ammoo dhiiga walii buusaa gadoo walii kaa'aa walirraa fagaachaa deemuudhaaf daandii saaqa. Rakkoo walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu naannolee ilmaan kush gidduutti uumamu furmaata ta'uudhaaf waldaan ilmaan kush kun fala jalqabaatii jedhe dargaggoo Amaan Qaallu miseensi waldichaa.
Uummanni kun akkamitti walitti dhufee aadaa tokko qabaachuu danda'a. aadaa isaanii kan akkamiin dhufee walitti argisiisuu danda'a waan jedhu irratti uummanni kun akkasuma jijjiirama amma jiru kana kan dhufe kana akkamitti bira dhaabbatee gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'u uummanni kun akkamitti hariiroo cimsatee egereen isaa uummata kanaa maal akka ta'u waa'ee waldhabbii uummataa kana jidduu akka furu waldhabbii deddeemamu kana uummanni waldeen kuush kun horteen kuush kun bakka hundarraa qoreen filamee saba hundarraa qoreen bakka bu'ee hariiroo uummataa kana cimsuu fi walitti bu'iitii sabaaf sabalammii kana akka dhaabsisu bakka hunda deemee sabaaf sabalammii irratti akka hojjetu kaayyoon guddaa waldaa kana.
Tokkummaa ilmaan kuush cimsuun tokkummaa Itoophiyaa cimsuu tokkummaa Afrikaa cimsuudha kan jedhamu dura taa'aa ejjettoo Sidaamaarraa Mallisaa Aggaarooti.
አሁን ያለው ወጣት የኩሽን አንድነት አጠናክሮ ሲቀጥል አይደለም ለኩሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካ ደርገጌሲ አመጅሩ ዮ ቶኩማ ኩሺ ኤክሴ ፉፌ ኦሶ ኢንታኔ ጉማ ኢትዮጵያቲፍ ደርቤሞ አፍሪካ ከሱመሲ አዱኛዳፍ ሆጂወን ገጋሪቲን ፈኬኝ ተው ኒ ደንዳአ ጀል ኩሽ ቶኮቴ ጀቹን ኢትዮጵያን ቶኮምቴ ጀቹዳ
waldaan ilmaan kuush horteen kuush seenaa aadaa afaaniif duudhaa qaban waliin qooddachuudhaan cinatti dinagdeedhaanis walitti hidhuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhan sheekamaal aliyyi hundeessaan waldaa ilmaan kuush.
Kaampaanii gugurdaa biyyoota kuush jedhan kana hunda keessatti hundeessuu barbaannaa warshaa gugurdaa ekspoortii biyya keessaaf biyya alaatitti seenuu maqaa kuushii kanaatiin baankii banuu jenna baankii mataa isaa bakka hundatti qirichaasii hundatti akka banatu amma waliigaltee garaa jalaan fixannee jirra. Keeniyaa irratti, Jibuutii irratti, Ugaandaa irratti, Tanzaaniyaa irratti biyyoota baay'eetti sochoonee jirra. Daldala isaa diriirfatee akka daldalu maaliif jennaan kun waa hedduu wal qabata. Siyaasaa bichaa ofuun bu'aan qabu ekonomiin hin jirre eenyummaa ofii illee hin danda'u. Qabeenyi murteessaa waan ta'eef wal faana harkifne mara ijaarsa dargaggeessa kuushiitii fi ijaarsa tokkummaa uummata kuushii wal qabata uummata kuushii tokko ta'uu uummata kuushii maqaa kuushiitiin kaampaasiidhaan gurguddaa warshaalee garaagaraa amma fakkeenyaaf fudhannee warqiin oromiyaa keessa jiru kan ilmaan biyya kanaa osoo ta'u kan kuushiitii sookiddi affaar keessa jiru kan ilmaan kuushiitii nagaaji nama sumaalee keessaan baheetiin hin argama jedhamee namni irratti wal fixaaf shakkamu kun haayitii kan sumaaleetiin isaanitti aansee kan ilmaan kuushiitii gaafa walii galtee argame namni wal nyaachuun hin jiru namni gaafa waliin nyaate waliin nyaatu gaafa walitti dalagate gaafa eenyummaan keenya tokko jedhee dhugaadhaan amanee ol beeke amantiin hin qoodamu haasaa afaaniitiin loqoda gara garaatiin hin qoodamu. Tokkummaa uummanni kuushiin ijaarame jechuun ammoo Itoophiyaa miti Afrikaan guutuun addunyaan ijaaramte jechuun danda'ama. Waan nuti fakkaannee qindeessine keessatti ilmaan kuush tokko ta'anii walii gallaan sabni biraa walillee dhabu nuunillee waliin dhabu ofiillee waliin dhabu.
Waldaan kun Itoophiyaadhaan alattis biyyoota Afrikaa hedduu keessatti damee isaanii babal'ifata. Lammiilee hortee ilmaan kuush hin taanes haammachuudhaaf ni hojjetaa jedhe dura ta'aan ejjettoo Sidaamaarraa Mallas Aggaaroo gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
dhaggeeffattoota keenyaa gara sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa abbaan alangaa muummichi kan yuunaayitid isteetsi wiiliyam baar eegaa cuunfaa gabaasaa qorannaa kan qorataa addaa roobert miiler ifatti gabaasanii booda yeroo duraatiif kaleessa mana maree yuunaayitid isteetsi duratti dhiyaachuudhaan akkaataa isaan galmee sanarratti dhiyeessanirratti yookaan immoo akkaataa isaan itti sana qabanirratti diimookiraatotarraa qeeqni jajjabaan irratti dhiyaatee jira. gama biraatiin immoo har'a durataan koree mana maree murtii seeraa kan mana maree yuunaayitid isteetsi jaarald naadler yerootti gaafatamummaan abbaa langaa muummichaa wiiliyaam baar xumuramu ga'aa jira jechuudhaan dubbatanii jiru kana jechuun isaanii eega mister baar waa'ee gabaasaa mister miilar irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii irraa eegamu kennuu hanqatanii booda jedhamee jira.
Raadiyoon viiyoo afaan Oromoo caqasaa jirtan viiyoo afaan Oromoo.com marsaa intarneetii keenyarraa ilaaluu dandeessan naayilsaat irraallee qophiilee ni caqasa taardhaa tanumaa nagaa keessanii bulaa sagantaa boriitiin walitti deebina sagantaa afaan amaaraatti ta'an ammaan ta'an ansoraa lafeetti nagaan bulaa.